iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turigenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatatu k'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya iyo twebwe ntitutumwe gatoke rwose twe turavise umwami yabangwa igorigota yashoboye kugaburira mose mu bugarwa akoresheje manu umutsima utava mu isi nicyo gituma n'udutunga gatoke n'utatumenye yaratwihenze ko rwose habwa imana imubabare cane ari mu burundi canke ari kure ni apotre vital nzubahimana rongoye ishengero israel church yamirira kure ibirego vy'uko amafaranga yitwa ikigira cumi atangwa mu mashengero atandukanye akoreshwa ku nyungu z'abarongoye amashengero handi hato turabigaruka ko mu kiganiro cahariwe abanyedini twatumiye kandi n'abo muri ekleziya katolika mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'ikiganiro c'abanyedini no gukubitira mu ikambi mbanze ndababwire muri make kw'ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu FIDH ritangaza ko rifise amakenga ko ashobora kuba ubwicanyi kivunga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu gihe hasigaye amezi icenda ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu kirangwamo indiane za politike ivyo iryo shirahamwe ryabishikirije kuri uno wa mbere mu gihe hari hasigaye imisi itatu ibiri gusa ngo inama ya onu ijeje umutekano ikorane kugira ngo yongere ikindi kiringo inteko zayo za monusco ziri muri congo kugarukana amahoro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda MONUSCO yarungitse abasirikare bashika ku bihumbi 19 abapolisi hamwe n'indorerezi za gisirikare mu buraruko no ku mugwa mukuru wa Kinshasa. Paul Nsapu icegera c'umunyamabanga mukuru wa FIDH yashikirije ko amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu muri Kongo yasavye ko uretse kongera ikiringo MONUSCO hakwiye gufatwa ibindi bihano kubahangamiye kubabangamiye amahoro birenze kuvyo uburayi na Amerika vyafashe mu mpera z'umwaka wa 2016. abagwanyi barenga mirongo itatu mugwi al shabab wo muri somaliya barishwe ivyo vyabaye igihe inteko z'umuryango w'ibihugu vya afurika n'inteko za leta ya somaliya zagira ibitero ku makambi abiri yo mugwi mu ntara ya juba iri mu manuko bw'igihugu abategetsi ba leta ya somaliya n'abategetsi b'igihugu ca kenya babitangaje bavuga kandi ko ibirwanisho vy'umugwi al shabab navyo nyene vyasambuwe mu bitero vyabaye giturumbuka ivyo bitero vyatanguye ku munsi wa gatandatu bibandanya gushika ku munsi w'Imana hafi y'ahitwa Badad abategetsi ba Somalia bakavuga ko bisha abagwanyi b'umurwi Al-Shabaab 33 basambura imodoka ziriko ziriko ibikoho birasa indege Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu ndwi heze yatangaje ko inteko ziwe zova muri Somalia igihe iterabwoba rizoba ryazimanganijwe Iyindi nkuru ivugwa muri make hirya nino umuririmbyi rurangiranwa muri Turukiya Atilla Tase hamwe n'abandi bantu 28 bagwiriyemwe abamenyesha makuru bararengutse imbere ya sentare Istanbul kuri no wa mbere bagirizwa ivyaha vy'iterabwoba kuko ngo baba bafitaniye imigenderanire n'umunyedini umunye Turukiya aba muri leta zumwe za Amerika yamye yagirizwa kuba ku mutwe wabashatse gutembagaza ubutegetsi muri Turukiya mu mwaka uheze bashobora kuzopfungwa imyaka ishika ku 10 mu gihe bo kwagirwa ko bakoranye n'umugwi ukora iterabwoba witwaje ibigwanisho urwo rubanza ruje rukurikira uruhigi kubagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ruhitiye aho ibinyamakuru birenga ijana vyugwawe n'abantu barenga ibihumbi mirongo ine n'umwe bamaze gutabwa mu mvuto kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uhera Jugi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 90 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu Barashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muce ku rugaga kuri internet yacu ari wowe zitatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com nayo ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire mwiriwe mu kanya n'icya kiganiro cy'abanyedini nabemereye ariko imbere yaho ndababwire ko abageze mu zabukuru bo mu ikambi y'indi- y'induta mu gihugu cya tanzania batorohewe mu buzima bwabo kuronka inkwi amazi no gutegura udufungurwa birabarusha abatama baganiriye n'ijwi rya amerika basaba cane cane akarengeti ko kwikingira imbeho inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru wacu leonce niyongabo mu gihugu cya tanzania abenshi muri abo bageze mu zabukuru usanga aho mu kambi y'induta atanigisanira bafise bahunze ari umwe umwe ingorane rero ziraheza zikababana umurengera ni nko kuronka udufungurwa turakomeye buhoro buhoro mugabo inzara igomba kudukubaho tubayeho nabi na nabi ubu bagize n'ikibikora utwo twarya batugabanyije ubu batama dusigaye tunywa amazi bukarinda buke bukirirwa ku munsi ujya kangaha nta na rimwe nirirwa ubusa iyo ubironseho ugamutama ubiteka gute ndose ncumba agasabasaba kamwe nkako nkarari eka niyo babironse ukubiteka kiba ikibazo inkwi zirabaruhisha twumva batamakazi tugenda gusenya ntama rero tukagira ingorane yo mu ishyamba kubera tudafise n'amagara yo kwiruka rero izo ngorane nyine dufise none iyo muronse udufungurwa atankwi muraheza mukadutegura gute nta kuntu dutegura nyine kubera atankwi dufise z'ubwira ngo duteke nya dufungurwa bi- baduhaye turashobora nyine yuko tubisonzana kandi biri ngaho atantu dufise tworonka udukwe imfungurwa basanzwe baronka abageze mu zabukuru muri iyo kambi y'induta bamwe muri bo bavuga ko zitabagwa neza kuko bama ku mfungurwa imwe ntizitumerera neza nk'ubu kuva umuntu yinjiriye inkambi aheruka kurya agaceri akiri burundi gushika n'ubu ntitumenya agaceri ku munwa ntitumenya agasamake ntitumenya utundi tuboga twose tubereye nk'ubu rero bari bakwiye kuduhindurira bakabura bakaduha n'agafuma kabereye nk'akagorigori ka- karya ka- k'agasembe kabereye kodufasha kakatwongerereza uturaso hejuru y'ibyo bijanye n'ibifungurwa bamwe muri abo batama bavuga ko babuze agahuzu zaduheranye turagutwara hepfo akarengeti n'uburyamo si bwiza turakeneye yuko bodufasha agasabune akahuzu tukageza tukaryama heza nta yandi makuru dusabye bakatwongera n'ubwo buhema tukoya kunyagirwa naho benshi bahunze ata muryango bahunganye utwana tw'ababanyi turabitaho nk'ubu tugeze mu zabukuru kakurengutse ko karaheza kakukuvomera utuzi kakagusenyera udukwi ugaheza ugacana n'iyo nyina wiwe yadushenye araheza akagenda akayomboka akakuzanira agasate kamwe ukagashira mu ziko ukenya utuzi uramubwira ati simba nakaduma umwana uzanira utuzi akagenda akakiruka nkakukuzanira ariko nabo nyene ntibabura ico bamarira ababanyi nk'umwana w'umubanyi ariko ararira urahava ukamwinginga ukamuhendahenda kugira ngo arabe ko nyina yoba arakora utwo akora uraheza rero ukamufata ukamushyira ku rutugu ukamu- ukaja ngaho ukavuga ati horahora mwananjye horahora nkwinginge abana baringingwa Hmm, horahora nkwinginge nkwinginga babondo umuhendahenze rero akumvise agaheza agahora nayo iyo ubuhungiro bubaremereye barikora mu gahogo bakambaza imana maze ukaririmba ati mana yanjye ndi mu isi y'umuruho mana yanjye ndi mu isi y'umuruho ndiko njabuka nkonegera hera hawe ndiko njabuka nkonegera hera hawe ndakwiyeretse wungire umwana wawe ndakwiyeretse wungire umwana wawe ndakwiyeretse wungire umwana wawe ndakwiyeretse wungire umwana wawe abanyabyaha ntibahaye babibona abanyabyaha ntibahaye babibona ariko abandi bakajya babibona abandi nabo bakajya babibona mana yanjye ndi mu isi y'umuruho mana yanjye ndi mu isi y'umuruho ndiko njabuka ngo negera hera hawe ndiko njabuka ngo negera hera hawe murakoze cyane utu turirimbo rero turakuremesha iyo uri kuraturirimba rurandemesha guko mba ngowe nkaba nshyiramo n'amaganya timbe ndaruhurira umutima aho mu buhungiro witwa umutama ufise guhera ku myaka mirongo itanu kuduga mu kambi y'induta rero abageze mu zabukuru bose hamwe bangana n'ibihumbi bitandatu n'amajana atandatu na mirongo indwi n'umwe ishyirahamwe helpage international niryo ribitaho mu buzima bwabo bwa minsi yose redeso naryo ishyirahamwe risanzwe ryitaho ibidukikije rirabafasha mu kubaha udukwi buri kwezi redeso iha abo batama inkwi zingana ibiro cumi na bitanu leonce niyo ngabo induta muri tanzania ku bw'iju rya amerika
Ijwi rya Amerika ubu naho ni wa mwanya wahariwe abanyedini bamwe rero mu bantu bagana amasengero mu Burundi basabwa amafaranga harimwo ay'ikigira cumi bamwe mu bakirisu baba mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi baridoga ko ayo mafaranga akoreshwa rimwe na rimwe ku nyungu z'abarongoye amashengero ariko abarongoye amashengero bakavyamira kure ni mu gihe hari na bamwe mu banyagihugu bemeza ko mu barongoye amasengesho harimwo ababasaba ayo mafaranga ku nguvu duhi imikro mugenzi wacu Diane Ndonse muri studio i Bujumbura. Bujumbura atangure atwakirira abatumire murakoze Diane ni nahazwe gusaba kuduha mikro hani Bujumbura ntanguye kuramutsa abaduteza amatwi ndabibutsa ko bari kubumviriza ijwi rya Amerika reka ntangure nakira abatumire b'uyu munsi patiri fupi felix eh, arongoye paroisse cathedrale regina mundi yo muri ekereziya katolika patiri fupi felix eh, ndabaramukije amahoro undi mutumire ni apotre vital nzubahimana arongoye isengero israel church riri muri quartier jabe mu gisagara ca bujumbura namwebwe apotre vital nzubahimana ndabaramukije kandi ndabaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi murakoze cyane uyu munsi turavuga ku kigira cumi amafaranga atangwa mu masengero mutangure mudusigurira ikigira cumi ni iki murakoze ngira ngo ku bantu bumva ibiharuro bavuze ikigira cumi barumva ko ari igice gitoyi novuga nti tuvuze icicumi no kuvuga ufashe nk'ibiharuro 10 ukabigabura incuro 10 nyene no kuvuga iryo rimwe ufise imicungwe 10 no kuvuga mu icungwe 10 hari umucungwe umwe tuvuze ikigira 10 rero mu mashengero no kuvuga yuko ico cicumi ari shikanwa ryahebewe umukama ni shikanwa ry'Imana ivyo tubisanga mu ijambo ry'Imana eh, kandi ni kuva mu ntango cyane kuva mbere kuri Abraham acitwa Abraham mu isezerano rya kera mu isezerano rya kera turabona ingene yavuye ku rugamba yashitse atanga icicumi agiha umusaserdoti Melkisedeki turabona eh, Yakobo mu gihe ariko arahunga mwene wabo Ezau ariko arasenga yambaza Imana kugira ngo imufashe imutabare niwe yaciye afata icemezo abwira Imana yuko Imana niyamukiza azoca yamatanga icicumi c'ivyo atunze no kuvuga ico cicumi nishikanwa yiyemeje wenyene atanuwimuhatiye ko kuzohereza imana kandi mu gushikana iryo shikanwa ry'icicumi umukristo aba ariko yerekana mu by'ukuri yuko byose ari iby'imana umuntu ashikana icicumi rero aba ashaka gukenguruka muravuze yuko ari shikanwa ry'amafaranga umuntu akora bivuye muri we mbega ko abanyagihugu bamwe bamwe bamaze kuganira n'ijwi rya amerika hari abidoga bavuga y'uko hari abarongoye amasengero babahamagara ku matelefone babishyuza y'uko baheranye icyo kigira cumi ubwo muri icyo gihe abari kagitanga bivuye muri we pasito nako apotre tubaha ijambo aya ni amahoro iri jambo ikigira cumi nk'uko nyakubahwa padiri felix yabiseguye ni ijambo rigera ibwina cyane rwose kure urava ingene ijambo ry'imana ribivuga mu gitabo cya maraki igice cya gatatu uhereye hajya hafi cyane ku murongo w'indwi gushaka umurongo wa cumi na gatanu washaka kugira ngo ababisoma bari hafi cyangwa bari kure babikurikirane urabona ko mu yandi majambo padiri avuze ngo ikiva mu muntu ni ukuvuga ngo ni ikintu uba wemeranya n'imana ko icyo gikoze umutima wawe wemanya n'umutima w'Imana apana ko yemeranya na nurongo isengero na pastor ntiyaganirize ko se cisengero nkuko bisanzwe gitangwa mu isengero mugabo ni cyagezwe c'Imana eh iyo uvuze ngo abakristo baridoga mbiga cihari gihe mpavuga ngo ivu manavuze ngo umukristo aridoga je numva ntangara hamwe bamumbwira ngo padiri yidoza ariko aratangira ikimazi imana je no mufata nka padiri wa gute hamwe bavuga ngo apotre yidoza ariko ashika n'ikimazi imana noce mvuga ku mu apotre ameze gute mugabo urumva mwebwe muvuga muti nibisanzwe ko abarongoye amasengero bashobora kubahamagara ati nimuzane icyo kigira cumi mu isengero byesire nese abungere bishengero so barongorwa na mwemu w'Imana ama bakarongora intama mu cyo cubahiro c'Imana ariko mwebwe ntabwo mwumva yuko umengo gapatiri eh, ngarukanye ikibazo namwe kuri mwebwe ntaho mwumva yuko iyo umukirisu abwiwe ngo zana hariyo ibyo uheranye ngaha mu isengero kandi kubw'ivyo umengo barafatirwa n'ibihano mu gihe batashikanye ico kigira 10 ntaho mwumva yuko umengo rishobora kuba ari itegeko rishobora kuza riremera eh, abakirisu nk'ani mategeko yose yo mu gihugu kandi umengo ni ibintu nk'uko mwabivuze bitegeza gukorwa bivuye mu mutima wiwe nuko tutaronse akanya ko gusigura byose eh, kuko burya byagiye birakura biraduga ugiye nko mu gitabo cyo guharura cyangwa igitabo cy'abene Levi eh, usanga ico c'icumi kimeze nk'itegeko uravye mu bwuzure bwa kera mu bwuzure bwa mbere kuko hariho amategeko eh, yasaba umuyahudi wese yuko abwirizwa gushikana icicumi kuko n'icumukama kuko hariho igituma babwiza kugishikana e, kuko e, baravuga bati mbega ko ijya miryango cumi n'ibiri yisirayeli imiryango cumi n'umwe baronse ubutaka hariho umuryango w'abasaserdoti atabutaka bari bafise ni ukuvuga babwiza kubeshwaho na altari ingene babaho rero bari bafise ivyo baronka bandikiwe ku mashikanwa yaherejwe kuri altari cyane cyane amashikanwa yo gukenguruka ariko hakaba rero n'ishikanwa ry'icicumi iyo abantu bimbuye mbere hariho n'umunsi mukuru wari utegekanijwe werekeye ivyimburwa ari bo ubu ubuye bujya ujya munsi mukuru wa pentekoti mu bwuzure bwa kera eh, wari umunsi mukuru w'ivyimburwa abantu rero bimbuye ivyimburwa vya mbere na mbere biheberezwa umukama kandi birafise ico vyagenewe paul mweranda arabigaruka kuko bujya uravye mu mu bwuzure bushasha mu Eh, ntabaciriyemo mbega kugira umukirisa atanga bivuye ku mutima nuko kumuhamagara ku telefone bicahe kugira ngo ashobore kubitanga bivuye ku mutima mu by'ukuri kugira ngo umuntu atange ico cicumi bivuye ku mutima nka twebwe nyene tubigenza umukirisu amaze gusigurirwa ni wenyene avuga ati jewe ndemereye icicumi umukama kuko acemerera imana muri ekleziya katolika hariho ubundi buryo bwo gutanga amashikanwa Mhm.
eh, mubikora gute nyene mwebwe ko mwaserukiye isengero rya ekleziya katolika twebwe eh, ico umukristo abwirijwe gutanga c'itegeko kizwi dukunda kwita imperezwa nico twokwita mu gifaransa ni denier de culte ni ukuvuga gusaba umushahara w'umunsi umwe idenariyo rimwe ku mwaka niryo muri ekleziya batanga nico ndabikubwira n'abandi kuko bose baragize abakristo b'akatolika umukristo w'umwirimizi atanga igihumbi kimwe ku mwaka wose umukirisu umukozi wa leta akorera amahera cyangwa umuntu afise ubundi buryo budasanzwe atanga ibihumbi bitatu ku mwaka wose none ico ni icicumi icyo si cy'icumi Mhm.
ako niko ni sedeniye ni ukuvuga ni nk'idenariyo ni ukuvuga umushahara w'umunsi urumva yuko ayo mahera n'ubu nta- ari munsi y'umushahara w'umunsi ku mukozi asanzwe nta yandi mubasaba kandi Ah, nta yandi tubasaba amahera umuntu ashobora gutanga ni ko ujya ugiye mu misa hanyuma ugahereza ishikanwa ryawe ry'uwo munsi ayo urava ku mutima wawe ariko hariho n'abakristo b'abakatolika bamaze gutegera bamaze kunyurwa n'ijambo ry'imana bakumva ko bakeneye kugira ubukengurutsi busumbirije bariho batanga icicumi ariko ntawe ucishuza wakirira uwuzanye Mm, reka duhe ijambo apotre nawe apotre mutubwire namwe mubikora gute namwe ico cicumi gitangwa gute gitangwa nk'uko ko muri ekleziya katolika tuvyumvise iyo umuntu amaze kumenya ko kigira cumi by'ukuri atari kora rya leta ariko ari endiziyeme y'umushahara yiwe canke y'uwundi muhezagiro imana yamuhaye ahubwo imva ati mbega boba bagitanga by'ukuri mu nyungu izihe n'ivyo turabishikako kibamarira iki kugira ngo bagitange ko tumwe tuvuga ngo baracidogera kwidoga ko kurumva bari abidoga ni benshi mbere wanashaka gusanga hajya hajya telefone abidoga ku nozeye ku matelefone mpuzamakungu ugasanga sinaba sinabakristo ko ba- abumva abavuga yezu abavuga yesu bose si abakristo hari abandi bamarayika b'umwiza bajeje guhuvya ishengero baciye ku masite ya interineti wanashaka nagira ngo ubwire ntihariho ikintu gikomeye nasanze mu kigira cumi ni kuvuga mutabo bantu rero ni kutamenya ijambo ry'imana no kutamenya kwinshi cyane baravuga mugabo ntibabaza ku- kuvuga no gutahura icyo uri kuravuga n'ibintu bibiri bidasa Mm, ariko bigaruka kuri mwebwe mu kubatahuza kugira ngo bireke kubavuna nk'itegeko ahubwo twebwe bica bituvuna ku- kubera ko jeka mvuge ko abansi b'umusaraba wa kristo aribo bashobora guhinyika icagizo ca kristo n'igikorwa c'ivyariho vya kristo uzi mu gitabo ca maraki nk'uko twabivuze ariya gice ca gato umurongo w'uhereye ku mahundi gushika ku cumi na gatanu uhora avuga ngo ni mu bingeragereshe nicyo kintu conyene imana yemera ko kigerageza donc utanga direct mu maboko y'imana imana ikacakira nk'ikori ryayo bwite kandi ikavuga ngo n'urufunguruzo ruzanira umugisha uwo muntu agitanze kandi utagitanze imana iramuvuma si padiri iramuvuma si na pasitori aramuvuma imana imuvuma twe twahawe rero kurongora abantu kugira ngo bahunge umuvumo w'imana donc buzure n'imana
iwanyu mu ntara
tuya muvugire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
none icyo kigira cumi ayo mafaranga acakora gute mwebwe muyakoresha gute mu mu isengero mbega abakirisi baramenya iyo batanze barabwirwa ingene akora mu isengero ni igiki agaruka nabo akabafasha mu bisanzwe abakristo eh, ndabivuga nka jewe nyene ariko Mm.
abakristo bashobora kuba bavyumva ukundi niko ndakubwira ko munyuma cavuye gihinduka ikirwanishwa cyo kurwanya umubiri wa kristo no kurwanya ishengero mbere no kurwanya abakozi b'imana kugira ngo batudenigre badufate nk'ibintu by'ubusa ni ukuvuga rero ngo mu nyuma hariho abahavuye bagifatira ko bakagenda no mu mashengero bazi ko inzankano zitabutse bakagenda baravuga ati urabona mwebwe mutanga ibigira cumi byinshi afatiye kumbura nk'abafongisiyoneri baba bahari nk'akarora nko muri katedralo nahasengera abashikiranganji mpeme n'abakuru b'ibihugu cafata ifinaruma woza arikizi mwemu akazibuza gukorera imana burya patiri yote bagasonza canke pasitori te bagasonza akabita mwashaka mwebwe abapasitori ni mu mutungo agatoke cyane iyo twebwe ntidutunga agatoke gose twebwe turavise umwami yabangwa igorigota yashoboye kugaburira mose mu bugarwa akoresheje mana umutsima utava mu isi nicyo gituma n'udutunga agatoke n'utatumenye yaratwihenze ko gose habwa imana imubabariye cane ukora ibyo byo byose ari mu burundi canke ari kure imana imubabariye kabisa mugabo namwe ntimwemera ko hariho abarongoye amasengero abapasitori eh, baka ikigira cumi ku bw'inyungu zabo bibiri bivuga neza uhereye no ku gitabo cya yobu igice cya mbere avuga ngo aho abantu b'imana bakoraniye na satani nawe nyine akoranira hamwe nabo kuba rero hashobora kubona ega hino ushobora kwambara iyo niyo ne pasitari ya patiri mugabo atariwe n'ikanzu akayirondera kandi atari patiri ndagarutse kuri icyo kibazo nari mbajije nticishuwe amafaranga icicumi gikoreshwa gute kigaruka gute kikagira inyungu ugitanze apoto yavuze yuko umugisha umugarukako mbega umugarukako gute Eh, kandi ayo mafaranga yavuye kuri we murafise ingene muyamusubizako ivyo vy'umugisha vy'umuhezagiro biri mu ijambo ry'imana iyo gitanzwe rero gikora ibintu bitatu Mhm.
kandi ivyo umuntu asubiye akaja kwimba mu ijambo ry'imana ara- arabitora ingene vyagiye biraza E, ica mbere ico c'icumi gikora nuko nico kivamwo uburyo bukoreshwa kugira ngo ubutumwa bushobore gukorwa kuko murabona mu butumwa hakenerwa ibintu vyinshi harakeneye kubakwa amasengero harakeneye kugura intebe harakeneye eh, amamikoro yo kuvugiramwo harakeneye uburyo bwo kwiyunguruza eh, harakeneye ibikoresho vyose by'abantu bakora ico gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza ni ukuvuga bisaba uburyo abamisiyonari bakenera uburyo bwo kugenda hakaba igikorwa cya kabiri ni igikorwa cyo gufasha aboro kuko icicumi cyaragenewe aboro kuko mu mu ijambo ry'imana kirazira gufungura hariho umunyamahanga atafunguye atariye umunyamahanga wavuye ni mu ukuvuga gihugu ciwe.
kavantara kavantara ingenzi eh, canke undi muntu ari mu bukene umupfakazi impfuvyi eh, abo nibo tuvuga bakeneye gufashwa muri abo bakeneye gufashwa musomye mu gitabo c'abene levi n'abarya bakora ubutumwa barimwo mu babwirizwa gufashwa kugira bafungure kuko atatongo baronse ata murima bafise barima igice ca gatatu rero nico gutunga abo bakora ico gikorwa c'imana bakeneye gufungura kwambara bakeneye kuvugwa iyo ba- ba- bagwaye kuko nka je nk'akarorero nta mushahara mfise eh, abandi mu mashengero bafise ingene ba- ba- biringanije nta mishahara tuba dufise ni ukuvuga igitunga nk'umusasedoti igitunga ujya muntu wese yihebeye ubutumwa kibwiza kugira aho kiva ni ukuvuga ni ibice bitatu ivyo rero mu mu ishengero ryose niho babwiza kuringaniza ica gatatu kija ngaha ica gatatu kikaja mu boro ica gatatu kikaja mu vyo gutunga mugabo naho nyene birafise ingene bica biringanizwa kuko si ukuvuga yuko ayo mahera acaja mu mufuko mu bisanzwe e, y'umuntu hariho numva turi ndakivuge mu gifaransa turi institution ifise ingene itunganijwe si ukuvuga ko umuntu umwe aca avuga ngo yegeranye rero ngo ashire kuri konte yiwe ayo Mm.
mafaranga je nta nayo mbona mugabo ndazi ko ndafise ingene ntunzwe n'ingene mfashwa nta amahera atanayo nabonye ikibazo kiri ingene bayasabwa mwebwe abarongoye amasengero ingene muyabasaba kuko nimba mushobora kuyasaba umuntu ku nguvu mukamwishyuza kuko hari abavuga yuko badashobora guhezagiza abana cyangwa badashobora kuronka imihezagiro y'ubugeni bwabo kubera yuko ayo mafaranga atashoboye kuboneka muzi ko bashobora no kuba bafite n'amadeni ahandi yumva namwe mukaba mu mubo bafitiye amadeni ibyo bintu mwe nta kibazo mubibonamo uburyo amafaranga asabwa n'abarongoye amasengero icuvuga n'icukuri Mm, pastor, Eh, reka kuko- reha tuhe ijambo apotre nawe apotre kandi bagenzi banyu b'abapasitori napfutse ko batungwa agatoki cyane kuri ibyo ahanini ko ba- hari amasengero menshi eh, y'abaporoti asaba amafaranga muri ubwo buryo mu- abakirisi batabikenguruka mwebwe mubivuga ku iki Jyo navuze yuko mu bisanzwe nta mwongo uri sato ibidahizwe ariko kandi sinovuga ngo abapasitori nibo batunga agatoki cyangwa abapotwe nibo batunga agatoke kuko burya umwungere wese ajeje kuragira intama agomba kuyigarura nimba yari azi ko iryo sezerano umukristo asanzwe arifitaniye n'imana yari asanzwe arikora dusupoze ko yari asanzwe ari mu burundi hanyuma imana ikamwugurira umwango akajya iburaya buri gihe bariko baramusengera bamusezera hariho amajambo bamutekerera cya gihe rero birashoboka ko pasitori ashobora kumutelefona bundi burya imana ni mwemu n'abakozi b'imana ega n'abanyemwemu kuko icyo tuba twahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi icyo tuboshe mu ijuru no mu isi kirabohwa kandi icyo tubohoye mu ijuru no mu isi kiba kibohowe cyangwa mu isi no mu ijuru kiba kibohowe akumva yohamagara wa mukristo mumaze aho ubuzima bw'imwemu cyangwa bw'agakiza buteye ko akibana n'imana nk'uko yabisezeranye hama akanamwibutsa ati kumbure mbega uraciwa gushikanira imana ikigira cumi ashobora kutagitanga kwa padiri cyangwa kwa apotre muga akaba ati mbega bose bararonse ishengero ahuri mu bisanzwe iba yifuza iki ko yoguma yuzuye n'imana nk'uko byatanguye mwebwe nk'abarongoye amasengero iki kibazo kijyanye n'amafaranga mm, ntacyo mubona ikibazo patiri kijanye, Felix yego n'amafaranga icyo kijyanye n'ubuzima bw'umuntu kuko ubu uye uburyo bwo gukora ku iyi si amahera arakenewe Eh, kuko n- ntushobora kuja gusoma udafise amahera ntushobora gu- kugira urugendo udafise amahera ni ikibazo kihari hanyuma tukaba mu gihugu ubu uye hariho ubukene budasanzwe ubona ko abantu bafise ibibazo vyo kubaho iyo umuntu afise ikibazo cyo kubaho rero ni ukuvuga ko haba hari ubukene bw'amafaranga canke ayafise n'ayafise ugasanga nta bubasha afise bwo kuronka ico yifuza ico twita pouvoir d'achat Eh, kuko usanga amafaranga yara- yarataye agaciro ibintu ku isoko atabihari ivyo rero bica bigaruka no kuri ya mashikanwa no kuri ya mperezwa mugabo umuntu mu gutanga atanga mu vyo afise yego nabajije eh, ikibazo ko coba kiri mu buryo abakirisu basabwa amafaranga mwebwe ntacyo mubona Eh, nibaza eh, siko novyita ivyo no gu- no guhuba iyo umuntu ajejwe eh, iparuwase canke ishengero asigaye afata telefone ngo mbega kutarazana ya mahera ngo mbega ni iki ariko ntikimubuza kwibutsa kuko igihambaye nibwo nibaza ko aribwo buryo bwiza kwibutsa abantu akamaro ko gushikanira imana kuko birafise ingaruka nziza birafise umuhezagiro e, mugabo kumuhata ngo ubwirizwa aca bitangana umutima mubi canke ukamutegera e, ko aza kugira mariage canke agiye gusaba isakramento uciye umutegera ngaha ati ubwiza kuzana aya mafaranga arabigira kugira ngo agire ya mariage mugaza kubigirana umutima mubi Mm, ariko Eh, niko- hari ikibazo kigoye nibaza co kubandanya umuntu akebura kugira ngo ivyo bintu ntibize birakura ntibize birabandanya Mm.
kuko eh, uravye muri afurika amashengero hari ni menshi cyane hariho amwamwe usanga hadutse ibibazo vy'ingene batunganya amafaranga y'ishengero birashika n'umwe mu bakozi b'imana urongoye hari ugasanga hariho nabo mu ishengero bakuyemwo kuko babonye yuko umenga ntariko aravyifatamwo neza umupasitori we yararenze ako karimba akabishyiramo inguvu akabishyiramo itegeko yaribagiye icyo yahamagariwe twahamagariwe gusunika abanyantege nke nuko batahuza nicyo gituma hariho kwigisha mu rushengero gushikaza uwatahura ukuri ukuri nako kukamuhindukiza kukamugira uwidegenza agasigara atanga ishikanwa cyangwa ikimaze icyo ari cyo cyose cyo mu ishengero anezera umutima ubikunze Mm. mu kurangiza kino kiganiro twibutse abariko baratwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twariko tuvuga ku bijanye n'ikigira cumi amafaranga atangwa mu masengero reka dushimire abatumire bacu bitavye kino kiganiro Patiri Fupi Felix eh, murongoye Paroisse Cathedrale Regina Mundi yo muri Ecclesia Katolika turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro murakoze namwe ko mwadutumiye Ego dushimiye kandi na Apotre Vital Zubahimana arongoye isengero Israel Church riri muri quartier Jabe mu gisagara ca Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire.
murakoze cyane kandi turabashimiye Diane Ndonse yari karagirisha kino kiganiro ndakengurukiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza.
urakoze diane ndonse na wewe reka dushimire n'abariko baratwumviriza natwebwe duce dusozerana kino kiganiro ariko imbere y'uko duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga uno munsi mugenzi wacu ejo ni mukankusi aza kugaruka ku buryo burambuye ku vyerekeye ikirimi c'ikinyarwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika aho muraza gukurikirana ivy'umunyarwanda violette uwamahoro afise ubwenegihugu bw'ubwongereza ahejeje gushika mu kanya mu rugo iwe imbere yo guhabwa agategekanyo yara inyuma yaho yaramaze ukwezi kose apfunzwe yakoze innocent kimenyi diane nahazwe tuzongera dusubire ejo mu kiganiro nk'ikinyene